iri ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza ni eugenie mukankusi ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo muri uyu mwanya radiyo ijwi ry'amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri interineti mudusange kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mu burundi abanyagihugu bo mu makomine atandukanye hagize intara ya kayanza bahingiye hamwe ibigori bigize mu bice byose bigize iyo ntara twebwe abakenyezi ntibanatubwira ko babigurishije bakayajyana mu kabare ingaruka nziza tubisoromeye rimwe tukabihura tukabishyira mu magunira turabona ibyo dushora n'ibyo dusigaza mu miryango abo ni abahinzi bo mu ntara ya kayanza mu burundi abantu cumi n'icyenda bapfuye abandi batari bake barakomereka mu mpanuka ya bisi yabaye uyu munsi kuwa mbere mu gihugu cya senegali leta ya burkina faso yatangaje uyu munsi kuwa mbere ko intagondwa z'abayisilamu zashimuse abagore bagera kuri mirongo itanu mu ntara ya sumu iri mu majyaruguru y'igihugu cya burkina faso ku itariki ya cumi n'ebyiri na cumi n'eshatu zo ku kwezi kwa mbere kuri uyu mwaka amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane mugume hafi abantu cumi n'icyenda bapfuye abandi batari bake barakomereka mu mpanuka ya bisi yabaye uyu munsi kuwa mbere mu gihugu cya senegali fide niyo ngabo akomeza iyi nkuru bisi yagerageje kwirinda guseka indogobwa ikisekana n'ikamyo abantu batari munsi ya cumi n'icyenda barahasiga ubuzima mu gihe abandi batari bake bakomeretse abategetsi batangaje ko iyo mpanuka yabereye hafi y'ahitwa ngensa mu buraruko bw'igihugu ku rubuga rwa Twitter perezida wa Senegal Macky Sall yamenyesheje ko ari iyindi mpanuka yihaye inkumbi mu mabarabara y'igihugu ciwe yifatanije mu mubabaro n'imiryango y'ababuze ababo akaba yifurije abakomeretse gukira n'ingoga mu ndwi z'abantu mirongo ine barapfuye mu mpanuka ya bisi yabereye mu mihana y'ahitwa mivi mu ntara ya Kafrine inyuma y'iryo sanganya leta yaratangaje ingingo nshasha zigenewe kugabanya impanuka zo mu mabarabara y'igihugu amasanganya yo mu mabarabara ni ibintu biba kenshi muri Senegal kubera amabarabara mabi imodoka zitameze neza n'abadereva batubahiriza amategeko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abantu mirongo ibiri na batanu barapfuye igihe amabisi abiri yasekana benshi mu bapfuye bari bagiye mu gisagara ca tuba kiri hagati mu gihugu mu bisabisho vy'umwaka vy'abayisilamu
fide niyo ngabo tujyane noneho muri burkina faso aho leta yatangaje uyu munsi kuwa mbere ko intagondwa z'abayisilamu zashimuse abagore bagera kuri mirongo itanu mu ntara ya sumu iri mu majyaruguru y'igihugu ku itariki cumi n'ebyiri na cumi n'eshatu zo ku kwezi kwa mbere kuri uyu mwaka
abantu bitwaje ibigwanisho banyuruje abo bapfasoni igihe bariko bamura ivyamwa hanze y'imihana y'ahitwa liki hafi y'ibirometero cumi na bitanu umuntu avuye mu gisagara ca aribinda no mu kindi gice kiri mu burengero bw'ico gisagara itangazo rya leta rimenyesha ko igikorwa co gutora abo bapfasoni banyurujwe ari bazima catanguye burkina faso imaze igihe ihanganye n'umugumuko w'intagondwa z'abayisilamu zikorana n'umugwi al qaida na leta ya kisilamu watandukiye igihugu bihana urubibibe ca mali mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'aho amakungu yagerageje guhagarika uwo mugumuko abantu ibihumbi n'ibihumbi barishwe abandi barenga miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana indwi baravuye mu vyabo mu karere ka sahel
fide niyo ngabo urakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu noneho tugiye mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika duhere mu rwanda kuri uyu wa mbere umucamanza mu rukiko rukuru yasubitse urubanza rw'umunyapolitiki edouard bamporiki mu buryo butunguranye uyu mugabo wahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco aregwa ibyaha byo gusaba no kwakira ruswa ku murongo wa telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu eric bagira ubusa eric wiriwe neza
wiriwe neza jeni mukankusi yakomera uwo mucamanza yatanze izihe mpamvu zatumye hasubika urwo rubanza rwa bwana bamporiki
komera nabeje ni mukankusi zimwe mu mpamvu umucamanza yatanze zanatangajwe n'umuvugizi w'inkiko bwana arison mutabazi nk'uko bigaragara mu bitangazamakuru byegamiye kuri leta nka igihe dotcombe bavuze ko urukiko rutarabasha gusesengura neza urubanza rwa bwana bamporiki ari nayo mpamvu bahisemo kurusubika bakarwimurira ku yindi tariki muri uku kwezi kwa mbere urwo ni urubanza rwavuzwe cyane kuva mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri na n'ubu rukivugwa mu bitangazamakuru byo mu rwanda birashingira ku ki
kimwe mu byatumye ruvugwa birashingira ku muntu uwo ari we uhereye kuri bwana bamporiki eduard yari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco ni umuntu wagiye amenyekana mu bihe bitandukanye bitewe n'uburyo yari ameze uhereye ku kuba yaba umudepite na mbere yaho ni umuntu watangiye yamamaza gahunda ya ndi umunyarwanda igomba guhuza abo mu bwoko bw'abahutu n'abatutsi mu bumwe n'ubwiyunge ariko noneho igikomeye cya mbere na mbere cyatangaje abantu ni uburyo u rwanda rutihanganira ruswa ariko noneho akaza mu ba mbere mu bafungiwe iwe mu rugo na n'ubu ngubu ukurikije wenda ibyo abantu bavuga bakibaza uburyo urukiko rwamukatiye imyaka ine kandi ubushinjacyaha bwari bwamusabye imyaka makumyabiri niyo utanga ihazabu ya miliyoni magana abiri ariko urukiko rukavuga ruti agomba gutanga miliyoni mirongo itandatu kugeza ubu rero kimwe wenda mu byo umuntu yavuga kuba rwaravuzwe ibyo byose wabishingiraho ukurikije uko bamporiki amenyekana ni umuntu wagiye yumvikana cyane avuga ko ashyize imbere iyo gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge hagati y'abahutu n'abatutsi ariko nanone akavuga uburyo yinjiye umujyi wa kigali ahagana mu mwaka w'ibihumbi bibiri akinjirana ibihumbi akinjirana ibiceri magana atatu ariko noneho nyuma y'iyo myaka abandi bategetsi barambye mu butegetsi nta n'umwe wigeze atangaza umutungo we we akavuga ko amaze kuzuza miliyari y'amafaranga icyo kintu cyose gituma abantu bakomeza kwibaza ngo bizagenda bite eric twibutsa gato noneho bamora iki uwo ari we n'ibyo ashinjwa ko baba batamuzi
kugeza ubu ngubu bamora iki yari yujuje imyaka mirongo ine nakubwira ko yatangiye ari umuntu wenda nk'uko nakubwiye avuga ko yinjiye muri kigali afite imyaka yinjiye muri kigali akora imirimo yise ngo yacukuraga imisarane ariko urwo rugendo rwose ruragenda rumugeza ku mwanya wa minisitiri ruragenda rumugeza ku kuzuza miliyari y'amafaranga kugeza ubwo abantu batangira kwibaza ngo uwo muntu wakoze urwo rugendo afatiwe muri ruswa muri ubu buryo abantu bagatangira kubyibazaho ni ukuvuga ngo rero uko kuguma bamwibazaho hari n'abantu ugiye mu mbuga nkoranyambaga bari kuvuga bati ku kuba ari mu ba mbere bafungiwe iwabo mu rugo kandi yaranyuze muri urwo rugendo rwose bakavuga bati byanze bikunze nta byanze bikunze ashobora no kutagira icyo inkiko zigira icyo zamukoraho bakavuga bati no kuba yarafungiwe mu rugo wenda barangije kumubabarira mu yandi magambo eugene mukankusi nuko naba mbikubwiye igihe tugitegereje icyemezo cy'umucamanza kizatangazwa ku itariki ya makumyabiri n'eshatu z'uku kwezi kwa mbere eugene mukankusi erike bagira ubusa urakoze reka dutegereze icyemezo cy'urukiko
ndagushimye nanjye radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dutangiye twabwiye ko mu burundi abanyagihugu bo muri komine mu makomine atandukanye hagize intara ya kayanza bahingiye hamwe ibigori mu bice bitandukanye bigize iyo ntara bakaba bavuga ko umusaruro barimo kubona uzabakura mu bukene iyo nkuru nitugeraho turayibagezaho mu kanya ibikorwa byo kugarura amahoro muri repubulika ya demokarasi ya kongo birakomeje ku wa kane perezida uhuru kenyatta wayoboye kenya akaba n'intumwa y'umuryango w'ubumwe bwa afurika mu biganiro byo gushakisha amahoro y'uburasirazuba bwa kongo yabonanye n'intumwa z'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu urwanya ubutegetsi bwa kongo mugenzi wacu frederic nkundikije yaganiriye na ambasaderi fred ngoga gateretse ni umujyanama mukuru mu biro bya komiseri w'ubumwe bwa afurika ku bijyanye n'ibibazo by'amahoro umutekano na politiki atangira amubaza igisobanura aha ibyavuye muri iyo nama binibaza ko ari ikintu kiza cyane kuko ibi bijya mu ntumbero y'ibyo bari barumvikanye sinzi ko mubizi nk'ababikurikiranye yuko hariho ikiringo cy'itariki cumi na gatanu ya mukuru wa mungu aho bari yumvikanye yuko abagwanyi bo mu mugwi emburanse bagiye bamubirindira bimwe na bimwe rero twe tukabona umenga ibijyanye biri muri iyo ntumbero y'ibyo bumvikanye kugira ngo ibyo kari byorenge batasite mu ngero z'ubumvikanye ibyo rero akaba ari ibintu rero byiza kuko ikintu cyose kigarukana amahoro ni ikintu dushimye cyane rwose ivyo biganiro ambasaderi fred ngoga gateretse murabikurikirana cyane rwose hari nk'abafite amakenga bibaza ko ati harabaye amasezerano muri kahise ariko ntiyashyizwe mu ngiro ubu ikintu cemeza ko ivyo bemeranije bizoja mu ngiro nibi nibyo harabaye amasezerano menshi yatashyizwe mu ngiro kandi nibaza yuko aya masezerano atashyizwe mu ngiro arico cyatumye n'intambara zisubira kwaduka nibaza yuko ubu unye ikintu gihambaye ni uko icya mbere na mbere uba leta ya kongo uba n'abagwanyi bose bararushe ikigira kabiri ni uko abakuru b'ibihugu mu karere icyo kibazo baragihagurukiye hanyuma kandi bari kubishyiramo ingufu nyinshi cyane rwose kugira ngo amahoro agaruke hanyuma n'amakungu yose aravuga ati iki kibazo kimaze igihe kirekire reka tubikure mu nzira cyane cyane ko hariho amatora ateganije mu kwi cumi na kabiri muri kongo barabukunda bikura mu nzira kugira ngo abantu bazoshobore kujya mu matora batekanye hari abavuga ko ishyirahamwe ryo mu bihugu byo mu buseruko bwa afurika yigeze gutanga nk'ikiringo cya nyuma ariko nticyakurikizwa hanyuma iyo shyirahamwe ataco ryakoze ibyo mu bivuga ko ibiringo iyo muri mu biganiro by'amahoro kenshi hariho ibiringo abantu batanga mugabo ugaca usanga n'ibyo biringo bitubahirijwe ikihambaye nuko abantu bari kuhaganira kugira ngo barabe yuko babishyira mu ngiro nibaza rero yuko mu mwanya abo abo batatiranye berekanye yuko ari ubushake bwo kubishyira mu ngiro ibiringo umuntu arazararaba ukuntu arahindura kugira ngo bijye mu ngiro igihambaye ni ubushake ubushake nabwo ubu turabubona ko buhari kandi n'icyo kintu gihambaye kuko nibaza yuko abantu bo muri kajya karere bagowe bikwiye kandi nabo bakeneye amahoro
ivyo biganiro nk'uko twabivuze mwarabikurikiranye kuva mu ntango akizero kangana iki inyuma yaho ibitari bike vyemewe ivyo twabwiye ko abagwanya ubutegetsi bemeye ka gukora isabwa n'inteko zo za EAC eka no kuva mu bibanza barimo hari akizero ko ubuhoho bizogenda neza
akizere dufise nuko ubirabye neza na neza hariho ibyo twakwita ibiganiro bya politiki hakaba n'ibikorwa bya gisirikare bigomba gukorwa byose rero biriko bikorwa hamwe ego ingwane ntizibura mugabo igihambaye ni uko batanguye kuganira icya mbere na mbere baganiriye nairobi harabaye nairobi ya mbere nairobi ya kabiri nairobi ya gatatu n'ubu nibaza yuko haziba nairobi igira kane ibiganiro bya nairobi igira kane bihuza imigwi yose yitwaje ibigwanisho muri kongo kugira ngo barabe ukuntu buhagarika intambara hanyuma bakemure n'ibibazo byabo mu nzira ya politiki urumva ibyo birabandanya muri kongo naho ingabo zo mu bihugu bya afurika ya east african community nazo zirabandanya zikora kugira ngo bifashe gutuza imigwi yoba yaranse gushyira hasi ibigwanisho cyane cyane imigwi iva mu bindi bihugu urumva ibyo byose ni ibikorwa bikorera birakorwa kandi bigakorwa bishyirwamo ingufu nyinshi cyane rwose kuko umutekano wa kongo ni umutekano w'ibihugu byose byo mu karere kandi uravye n'inyene igihugu kingana hatari amahoro muri kongo birafata n'abandi rero nibaza yuko ari ikintu gihambaye cyane rwose yuko ibiganiro biri kubiraba hanyuma no kwitera umuntu akabona yuko hariho ibikorwa biri kubirakora kugira ngo abafite ibikoresho ibigwanisho bisubize mu nkota nagomba ndabibutse yuko muri kongo hari imigwi ishika ijana na mirongo ine n'ibiri urumva ko atari akazi koroshe iyo migwi rero ishika ijana na mirongo ine n'ibiri yo kugira yose ishira hasi ibigwanisho bimwe si ikintu kizokoroha mugabo igihambaye ni uko tubona yuko abantu bose bararushe kandi hageze yuko amahoro agaruka tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umuhoza hatanaza muraho umuhoza
mukomere mukomere mugira amahoro mukomere mugira amahoro namwe muri hega hatanaza yendi rubavu ku gisenyi ni vyiza cyane rwose murafite ikibazo murafite iciye mu biro turi kumwe na ambasaderi alfred ngoga gateretse eh, akora mu biro vy'umukomiseri eh, ku bibazo vya politike amahoro n'umutekano eh, mu ishyirahamwe ry- ry'ubumwe bwa afurika duga ku ijambo ikibazo iciye mu biro Eh, ngewe ni ikibazo mbaza ni ikibazo cyangwa se niba nakita igitekerezo ni ukuvuga ngo abakongomani iyo bafite amahoro natwe tuba dufite amahoro iyo badafite amahoro natwe nta mahoro tuba dufite ese ni iyihe mpamvu ituma badashobora kumva buriya bwoko bw'abatutsi bari bari muri kongo ibitekerezo byabo niba bameneshwa buri munsi ndetse bakaba impunzi mu gihugu cy'abandi cy'u rwanda bakumva ko babafata nk'aho ari abanyarwanda kandi nabo ubwabo bafite uburenganzira bwo kuba muri congo ndavuga nti nanjye nkagira nti ese perezida etiyene kisekedi kuki adafata umwanya wo kumva aba banyarwa- aba ba- abo yita abanyarwanda b'abakongomani baba mu rwanda ngo hanyuma amahoro ahinde muri congo abantu bose bagende muri congo bature muri congo babane n'abako- abakongomani ni abantu tugomba kubana kandi tugomba guturana uko byakagenda kose nje nkagira igitekerezo ngira nti kugira ngo amahoro ari- ahinde abakongomani nibumve yuko abo abo ba- abo babana bita abanyarwanda nabo basangiye igihugu hanyuma babahe uburenganzira bakwiye murakoze murakoze umuhoza atanaza ikibazo nibaza ko gishobora kugora ambasaderi fred ngoga gateretse iki kibazo cyo kwishyurwa cyane cyane n'abategetsi bo muri congo ni kuki ga fred ngoga gateretse abanyagihugu kenshi na kenshi bacanamwo bapfa amoko icyo ni cyo nka kibazo eh, cy'umushingantahe atanaze umuhoza
Eh, murakoze cyane bose I- icyo ni ikibazo mwisaga nk'uko wabivuze cyo kwishyurwa n'aba- n'abanyekongo bonyine mugabo hari ibyo tumaze kubona mu- muri afurika n'ahandi henshi Eh, kenshi usanga ari abanyepolitiki batuma ibintu bigorana twari twavuze yuko hamaze kuba amasezerano menshi muri congo ah, atashyizwe mu ngiro aya masezerano yarize neza ibibazo bihari hanyuma bararaba- bara- bara- barabitorera n'inyinshi umugabo ntabishyira mu ngiro bivuye ku mvo za politiki nibaza rero ko igihambaye ari uko eh, ubundi ibiganiro byasubiye kuba hanyuma umuntu akazoza arakemura bakazokemura ibibazo byabo ibyo aribyo byose ikibazo cya mbere na mbere ni ikibazo ca- cya kongo nicyo kigomba gutorera umuti inyishu eh, za bene igihugu bacu Eh, kandi nibaza yuko eh, n'ibihugu byo mu karere biri kubirafasha bigerageza kuraba ukuntu bohuza abantu n'abandi mu rwanda ngenda hafite n'akajya kugira nda- ndababwire yuko i- ibi bibazo byo ku by'abanyafurika eh, usanga eh, bamwe batemerwa bate- batemera yuko eh, baba bava mu gihugu kimwe ki- na kiriya kenshi biba- ko byavuye y'ukuntu abazungu bagawe imipaka yacu rero nta kintu gi- kibabaje nko kubona aba- abanyafurika twisamburira ko kandi mu bisanzwe tuzi neza yuko iyo umuntu agera gusahura aba guteranya n'abo muvukana ibyo rero ni- ni ikintu ni- ni- nibaza yuko twifuza yuko cyane cyane bw'ibyo aba- abayobozi bazo- ba- bazo- bazobishyira imbere kugira ngo ba- barabukunde bose abantu hamwe bijyanye ikindi kintu nagira mvuge ni uko ubuzima bw'umuntu niko atihabwa Eh, ikintu kibabaza cyane rwose ni kura- duhora tubona imwe abantu bicwa bunyamaswa Eh, u- u- aha- uba muri kongo uba- cyangwa n'ahandi muri afurika bira- birateye agahinda ah, amatsiko tubaza yuko eh, abantu bazokwitwa bashi hanyuma bagasubira bakabana nk'uko byari na mbere Eh, nk'uko yabivuze amahoro ya- ya bamwe ni amahoro y'abandi murakoze Eh, murakoze reka duhe eh, n'ijambo kandi uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi rya amerika bruce pascal niyongere muri aho karame mwaho neza turaho turakomeye muri hega bruce pascal niyongere yego ngende i kigali mu rwanda ni byiza Eh, nanjye ndashaka gutanga ku bitekerezo kuri icyo kiganiro yego Eh, nge icyo mbona cyo ni uko kongo ibyemezo byinshi ifata eh, bituma inapfa nabi niko navuga bituma ibibazo byiyongera mu gihugu n'imyanzuro ifata idahwitse kuko abategetsi ba kongo kenshi mu myanzuro bafata barahubuka icyo cyo nyine nicyo mbona ikindi kuba emu ventura inga yu- yu- yumva ko eh, igomba guharanira uburenganzira bw'abavuga ikinyarwanda ibyo ikora nibyo kuko nabo aba ari abakongomani nk'abandi bose Eh, urabona ibihugu byose bigenda bigira wese abantu baba batemeranywa ariko hari hari nk'imitwe cyangwa se ibihugu bimwe na bimwe biba bigenda bivuga ati murabona abaturage bafashwe nabi reka twivemo duharanire uburenganzira bwayo ariko nka emu ventura iyo ukora baharanira uburenganzira bw'abavuga ikinyarwanda batera muri congo uba usanga aribyo kuko usanga emuventura yubumva cyane ibyo ibihugu by'ibituranyi bisaba ugasanga ahubwo congo niyo isubiye inyuma ahubwo ntiyemere kumva amabwiriza cyangwa se kugirana ibiganiro n'imitwe yitwaje intwaro yahariwe muri congo ugasanga noneho umutekano ukomeje kubura kuko ubutegetsi bwaza kumva ibyo abaturage babyo babisaba ikindi navuga ni uko kuri ibi biganiro emuventuri biri gusaba ibi biganiro kongo iramutse ibyumvise tubona ko amahoro hariya yagenda kuko emuventuri n'imbaraga ifite ifite imbaraga zo kuba yafasha leta ya kongo kuba yatsinsura n'iramitwe isigaye muri kongo bagafatanya kuyirwanya mu gihe rero kongo izaba itarumva biriya biganiro emuventuri bisaba amahoro ntabwo azaboneka kuko hariya emuventuri nubwo leta ya kongo yazana numvise ko wagenewe ngo yahageze niyo yazana izo ngabo zindi zo hanze ntacyo bazaba bari kumara mu gihugu kuko n'izihari ubona nta kindi kintu bazakora gihambaye gishobora gutuma imitwe yitwaje intwaro hariya muri congo ishiramo rero icyo navuga ni uko congo yakemera ibiganiro turi biri gusaba kumvikana nk'uko mu bindi bihugu bigenda urabona nko muri etiyopiya ukuntu za ntambara zose zigenda zihosha kuko ubona ko leta iba yaracishije bugufi ikavuga ati reka twemere ibiganiro n'iyi mitwe yitwaje intwaro noneho dushakire ikibazo muri twebwe nta kubigereka ku kindi gihugu cyangwa ibindi bibazo biri imbere mu gihugu mugomba kubyikemurira mwebwe ubwanyu ntawe ndi musabye ubufasha niyo mwamusaba wese mukasaba ubuhuza ariko abari mu gihugu mwabumvishe murakoze murakoze bruce pascal ntiyongere ibyiyumviro byawe tubihe ambasaderi fred ngoga gateretse icyambere ni uko bruce pascal ntiyongere asa n'uvuga ko leta ya kongo yoba ifite amakosa cyangwa ifite uruhara runini mu kugarukana amahoro akaba yavuze kandi ko amahoro hagati y'abanyekongo azova mu banyekongo tuvuga ku ijambo ambasaderi wa fred ngoga gateretse nagenda mushirikire n'ubundi amahoro y'abanyekongo aduba abanyekongo bonyine urabona ibibazo bihari muri kongo bimaze igihe kirekire nobabwira yuko bitanguye ubunye n'ibibazo byatanguye no kuba kera kuva igihugu cikukira urabona n'umunsi abantu bose bavuga ibibazo biri muri muri muri nor kivu mugabo hariho n'ibibazo biri muri sud kivu bikomakomeye cyane rwose by'abanyamurenge n'abafurero n'ababembe n'abavira bafite ibyo bapfa nabo nyine hakaba n'ibibazo byo muri by'abahema n'abarenzi ibibazo bihari kuva kera kandi bikeneye gutorerwa umuti mugabo ikibazo gihambaye cyane cyane muri kongo ni ikihe ni uko leta ntishwirigiye hose hariho ahantu umenga leta ntikomeye kandi leta ntihari mu kingire bose cyangwa ngo irabe ukuntu yoha amaserivisi abantu bose ibyo bemeraga ko ari ibibazo igihugu cya kongo kizenda gutorera inyishu kandi nibaza yuko n'ibihugu byo mu karere biri kureba ukuntu byofasha nicyo kintu gihambaye cyane rwose hano tukaba twishimiye yuko banahagurutse bakavuga ati iki kibazo kimaze igihe kirekire reka turabe ukuntu tubikemura mugabo nk'uko yarabivuze iki ni ikibazo cya kongo kandi niba umuti
ubu ni ambasaderi fred ngoga gateretse yaganiraga na frederic nkundikije n'abakunzi b'ijwi ry'amerika ni igice cy'ikiganiro muri isanga mushobora gusanga ikiganiro kirambuye ku mbuga zacu nkoranyambaga bavugaga rero ku bibazo bijyanye n'amahoro n'umutekano na politiki ya kongo repubulika ya demokarasi ya kongo tujye noneho kuri ya nkuru twabararikiye mu kanya mu burundi abanyagihugu bo mu makomine atandukanye hagize intara ya kayanza bahingiye hamwe ibigori mu bice byose bigize iyo ntara bavuga ko umusaruro barimo kubona uzabakura mu bukene inkuru ya kirahive ndayishimiye ari kigali mu rwanda mu irima ry'ici riheze mu myongo itandukanye igize intara ya kayanza imyongo ifise uburinganire bugera kuri hegitari ibihumbi bibiri na cumi na zitanu yo mu makomine atandukanye niyo yarimwemwo ibigori bya kijambere mu buryo bwa kijambere imiryango irenga ibihumbi mirongo ine na bitandatu irimira muri iyo myonga yarashize hamwe imyaba yayo gutyo baraheza barima bakurikiranwa n'abarimu b'indimo ni ukuvuga ko barimiye rimwe baterera rimwe imbuto biguriye babagarira rimwe bafumbirira na rimwe bakoresheje ifumbire biguriye baraheza barondera n'ababirarira abanyagihugu barimiye muri iyo myonga barashima ico gikorwa bafashijwemwo n'abajejwe intwaro na cane cane ko iyo myonga yari isanzwe irimwamwo ibikaju bataratangira kuwurimiramo rero uwo mwonga ni ukuvuga ntiwari witunganijwe neza ni ukuri twiyumva neza urabona bakirima ibikaju abagabo nibo baduhenda twebwe abakenyezi ntibanatubwira ko babigurishije bakayajyana mu kabare umwana akarara ubusa umugabo ubu uyi baduhimirije kurima ibi bigori ubu umunezero ni mwinshi tugitangura kuwurima nta mwimbu nk'unya twari bwahabone mugabo uno munsi turabona yuko hariho akarusho kanini gose mu gihe amategeko yo kurimira hamwe muri uyo mwonga hasigura ko bategerezwa gusarurira rimwe abo banyagihugu bavuga ko hari abarimyi baba bashaka gusoroma hakiri kare e bariho nyene ego abakuru bama babivuga ko intumva tuzokwamaho bariho turasarura nyene ugasanga umuntu yagiye kandi batubuza mugabo ugasanga nyene vyabaye kuko tubisoromye tubisoromye bitarera ntituzojana ku isoko mugabo tubisoromye bimaze kwera tuzojana ku isoko umufuko nawe ucuza ufise amafaranga kandi no muhira abana bashikiriwe bafunguye abo barimira muri iyo myonga basigura kandi ko bigitangura batabitahura ahubwo bumva ko bagiye kunyagwa amatongo yabo abantu benshi byaratugoye cyane kuko nyine bibaza ati noneho ziranyazwe nyine tubagira bayitware hama n'ukuntu batubwira ati dutere ibigori bibiri bibiri twahora dutera nkeka bitanu mu ibango byarabagoye cyane ariko ubu ndibaza umurimyi aramaze kubitahura gitangura kubiduhimiriza twabona umenga bariko baratugora no kuza gutera wamenga tuza ku nkoni musitanteri wa komine muhanga yo mu ntara ya kayanza ndayizeye benwa asigura ku bijanye no gusoromera rimwe kuri abo barimyi akamaro kabyo twari twasabye yuko no gusoroma tuzosarurira umunsi umwe kugira tubisarure vyeze neza ko dusanzwe dufise n'amahanga ari kwimburiramwo gutyo bakure ko ibyo bashobora gushora kugira wa mufuko uronke agafaranga bongere bakureko n'ibyo bajyana mu mihana iwabo kugira bashobore gufungurira umuryango harabaye n'igihe bisaba yuko ngaha tuhama iminsi yose tukazindukira ngaha kugira tube kumwe n'abarimyi tubasigurire kuko hajya intango yamigoye kenya na janviere musitanteri wa komine butaganzwa mu ntara ya kayanza nyene nawe avuga ko kugira ngo bashike kuri iyo ntumbero yo kurimira hamwe ibihingwa bifitiye akamaro abanyagihugu bose bitari byoroshe uyu mwonga uh, twashyitse muri ino komine bawurimamo igiterwa c'ibikaju cari igiterwa gitera amataki cane mu ngo usanga bararimye mugabo hageze kubishora ugaca usanga ntibabyumvikanye ko umugore yagenda kuraba agasanga umugabo yabigurishije kera rero twaricaye hamwe turaraba dusanga uyu mwonga udupfa k'ubusa ni umwonga urimo amazi kandi ni umwonga twabona ushobora no kumeramo ibindi biterwa bishobora gufasha umwenegihugu turumva yuko hamwe twobahindurira igiterwa ko hobamwo akarusho gusumba nk'abo mu ntwaro tufata ingingo ingingo itari yoroshe kuko turibuka ko habaye ibibazo byinshi baranaturega kubadukurira hejuru bwana bo nyine turabumvisha yuko uwo mwonga twebwe tubona ko duhinduye igiterwa hari abenegihugu bashobora kuhatorera koyoko ibikorwa byo gusarura ibyo bigori byaratanguye mu mpera z'ukwezi guheze umuyobozi ajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya kayanza adere niyo saba yaratanguje icese igikorwa c'iyimbura aho yamenyesheje ko biteze umwimbu ushimishije turi mu gikorwa bwa mbere cyo kuraba ukuntu irima ry'iki byagenze ibyo nabyo bijyanye no gusarura aho ibigori byamaze kwera aho naho turabakumbure aho bimirije gusoroma hatarenga mu ndwiza ni uko tubona ko umwimbu ushimishije kandi ngaha babwira yuko aha mu ntara kayanza mu myongo irenga ijana dusanzwe dufise ifise uburinganire burengane n'amahegitari arenga ibihumbi bitatu n'amajana atanu imyonga mirongo irindwi n'itanu muri yo bateye igiterwa cy'imbuto y'ibigori yimbuka cyane kuri ubu umwimbu ungana hafi amatoni ibihumbi umunani y'ibigori niwo witezwe kuronkwa ku mwimbu w'ibigori byarimwe mu mwonga muri iri ci riheze nk'uko bishikirizwa n'abajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya kayanza baba abajejwe intwaro ngaho mu kayanza n'abanyagihugu basigura ko bahuye n'utubazo two kuronka imbuto batebye ndetse no kubura ifumbire bagasaba ko bozwa bararonswa ibyo bikoresho ku gihe kugira ngo umwimbu uge